muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera mu kanya saa mbiri mu rwanda kandi turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu radiyo inshuti ya bose mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho murakurikira aya makuru ariko se mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi ndi kumwe kandi hano muri studio na Fideli niyo ngabo Fideli wiriwe wiriwe neza Thomas mu kanya rero uratugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi reka tubanze turebe ingingo z'ingenzi turareba ku rubanza rw'abanyarwanda babiri bategekaga FDLR mu rwanashyaka Ignace na Musoni Straton mu Budage icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu mu rukiko rwa mbere ibyaha byose bari barabihanaguye ibyaha kugeza kuri mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'ibyo byaha byose bamurega birenga mirongo itandatu na bitanu hari hasigaye gusa makumyabiri na gatanu ku ijana by'ibyo byaha byose uyu rero ni metere innocent twagiramungu umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka rw'i buruseli kuri ruriya rubanza rwa murwanashyaka inyasi na musoni sitarato mu budage naho mu burundi amashyaka arasaba ubwisanzure muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu batandatu baguye mu mpanuka y'indege yari mu bikorwa byo gutegura amatora zimbabwe ntizatanga grace mugabe ushakishwa n'ubucamanza bwa afurika y'epfo ni mugumerero ku maradiyo yanyu kandi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu veho akadomo kamu aya makuru atabacika Fideli Niyongabo rero urubuga n'urwego ku makuru yo hirya no hino ku isi urakoze Thomas reka duhere ngaha muri Amerika aho inyuma y'uko Perezida Donald Trump atangaje ko azobazwa iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta hamwe kongere itokwemeza itegeko Uh, rigenga amafaranga leta ya Amerika izokoresha mu bihe vyimirije ririmwo imiliyaridi zitanu z'amadolari yasavye ko yotangwa kugira ngo afashe kubaka uruhome Uh, ku nkengera ku rubibe amerika ihana na mexique perezida rero donald trump yatangaje no munsi kwa gatanu ku rubuga twitter ko abademokarate ahubwo ari bo bazobazwa iryo yugagwa rishobora kuba uno munsi igihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro hamwe batokumvikana uh, ku vyerekeye iryo tegeko akavuga rero ko abademokarate ari bo bazobazwa iyugagwa ry'iyo mirimo imwe imwe ya leta uh, mu nama nshingamateka igizwe ahanini n'abarepublika yemeje integuro y'itegeko rigenga amafaranga azoba arakoreshwa mu gihe gitoyi ejo kuwa kane arimwo amafaranga agenewe urwo ruhome iyo miliyaridi zitanu z'amadolari bikaba byitezwe ko inama nkengu z'amateka ya amerika itora kuri iyo ngingo uno munsi kuwa gatanu kugira mu mwizero w'uko iryo yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta itaza kuba igihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro uno munsi kuwa gatanu perezida obama amurantunga perezida trump yavuze ko hamwe abademokarate uh, botora oya uh, ku vyerekeye integuro y'iryo tegeko ko atankeka hazoba iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta kandi ko iryo yugagwa rizofata ikiringo kirekire cyane nk'uko abivuga tuve muri amerika tuze muri afurika aho leta y'igihugu cya zimbabwe yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko itazorungika grace mugabe mu gihugu cya afurika y'epfo grace mugabe ni umutambukanyi wa robert mugabe yahoze ari perezida wa zimbabwe igihugu cya afurika y'epfo cyamwungikiye umutahe wo kumuhagarika mu byo yagirizwa ko yakubise gabriel engels umunyamuderi wo muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi grace mugabe afite imyaka mirongo itanu n'itatu muri iki gihe avuga ko yamukubitishije insinga z'umuyagankuba mu ihoteli iri mu gice cy'abantu batunze cya santon mu gisagara cya johannesburg aho abahungu biwe babiri abahungu ba mugabe baba icegera cy'umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru muri zimbabwe energy mutodi avuga ko badashobora gusabira ku kugene grace uh, uh, mugabe ariko arafatwa mutodi avuga ko ivyo vyabaye igihe umugabo wiwe robert mugabe yari akiri perezida wa zimbabwe ko icyo gihe yari afite uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'amategeko baramenyesha ko muri iki gihe badashobora kuvuga ko bashaka uh, kumukurikirana imbere y'amategeko mutodi amenyesha ko batazoshigikira ingingo iyo ari yo yose yo gusaba ko arungikwa muri afurika y'epfo umuderi gabriel engels afise imyaka mirongo ibiri n'umwe muri iki gihe yarakomeretse mu ruhanga no mu mutwe igihe yakubitwa na grace mugabe urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu vy'i buraya eh, rwamenyesheje mu itangazo rwasohoye uno munsi ku wa gatanu ko rwatanze izindi miliyoni zitanu z'amaero agenewe ibikenewe mu buryo bwihutirwa n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi amafaranga umuryango w'ibihugu vy'i buraya watanze agenewe impunzi z'abarundi muri rusangi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni miliyoni cumi na zitatu z'amaero izo miliyoni zitanu z'amayero atanzwe n'umuryango w'ibihugu vy'i buraya azofasha amashirahamwe y'abagiraneza guha imfashanyo impunzi z'abarundi ziri muri tanzania n'u rwanda iyo mfashanyo izofasha cane cane gutanga ibifungurwa kurushiriza igitigiri kinini c'impunzi z'abarundi ziracari muri tanzania zikaba zizera ku mfashanyo y'amakungu kugira zironke ibintu ngenderwako zikeneye umuryango w'ibihugu vy'i buraya uriko ukurikiranira hafi kugena ibintu vyifashe mu burundi uwo muryango umaze gutanga amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu n'indwi z'amaero agenewe impunzi z'abarundi ziri mu karere ku yindi nkuru yerekeye afurika abantu batandatu barapfuye ejo eh, ku wa kane mu mpanuka y'indege ya antonov mirongo ibiri na gatandatu yari yakodeshejwe n'urwego rw'igihugu rujejwe amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya congo seni iyo ndege yagize iyo sanganya iriko yururuka hafi y'ikibuga c'indege ku mugwa mukuru kinshasa yari ihejeje gutanga ibikoresho vy'amatora hitwa chikapa hagati mu gihugu ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'urwego seni ivyo bikoresho vyaza vyashitse aho vyari bigenewe ku munsi wa kane urwego seni rwatangaje iyigizwayo ry'amatora yari ategekanijwe kuba muri congo ku itariki mirongo irindwi na zitatu z'uku kwezi kw'icumi na kabiri amatora yigijwe yo gushika ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri urwego seni rwatanze siguro ku ngingo yarwo kubera ingorane z'ibikoresho zibonekeje ku mugwa mukuru kinshasa nta muntu n'umwe yarokotse mu mpanuka y'indege antonov mirongo ibiri na kabiri yo ku munsi wa kane
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda fideli niyo ngabo urakoze kuri aya makuru nitubona akanya uraza kutwibutsa muri makeya tugiye gusoza ingingo zari ziyagize mbibutse inshuti z'ijwi ry'amerika ko turi no kuri interineti mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho radiyo yacu vewa akadomo komu ubu noneho ni amakuru mu biyaga bigari mu burundi abayobora imigambwe mu ntara ya kirundo barasaba leta kuborohereza ibyo gukora amanama ku mitumba babivugiye mu nama bagiranye na buramatari wa kirundo ni inkuru ya jean bosco ndarurinze
inama buramatari w'intara kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yari ifise intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusange na cane cane muri politike Alain Tribert Mutabazi buramatari w'intara kirundo arishimira ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ugiye kurangira icuka rikiza muri politike mu ntara arongoye arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro yagenze tugiye kubiraba ahanini tubona ko ku bijanye n'imigambwe imigambwe yose yitwaye neza amatora yagenze neza kuko nawe kabaye ku ntega si ukuvuga yuko hari umugambwe ucanye wagiye ku- gutera uwundi mugambwe tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika abantu bagashuhwa amaraso agashuhwa bivanyemo na rimwe amwe n'imyaka canke bivanye n'umutwe wabo ugasanga harabuze kwihanganana ugasanga hagize aho abantu bashobora kugwana ariko muri make mu ntara yose byaba byagenze neza turavye ukungene muri ino myaka amatora yahora agenda ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni ugusaba inama ku banyamigambwe avuga ko abasavye inama bose bazikoze mwituze aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu vyo gusaba no kwemererwa inama iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha bigaca bisaba aho inama igi- i- iza kubera tuza gusaba uruhusha naho rw'abo bantu tuhasanze kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko umengo turiko turaburabuzwa hejuru bikagenda neza ariko mugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze nkaca ngira ko mbaza yuko iyo bamenyeshe inzego zo hejuru ko ufise inama runaka ku mutumba runaka ko eh, n'umukuru w'umutumba nawe nyene umenyesha ukamuha icanditse kuko hari igihe usanga ku mutumba eh, bitaca bigenda neza buramatari w'intara kirundo arabagira inama y'uko vyokorwa kugira bigende neza je na jewe sishaka kugenda kugisha inama ku mutumba ntabwiye umukuru w'umutumba petete mwanya sinda mugandire gitema mugamba nabwiye mustane mugamba mustane ndaza abwira umukuru w'umutumba canye abwira chef de zone akabwira umukuru w'umutumba wewe sinumva ko wewe urongoye umugamba ukavuga ati genda kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi gusa uzombwiye ko wayimunyesheje yakwanyiye naco bituma ari vyiza ryo kwandika iyo wanditse ukamenyesha nawe tubona ati "Uh, uyu muntu yaduhaye kopi we mukuru w'umutumba wabanse ko abanyamuganga bagira inama kandi nta ngwane zabo kuko nta ngwane vrema abanyamigambwe mu- muteje ngaha mu ntara uyu munyapolitike hari ikindi asaba ko cokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya kirundo hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mw'uyu mukino duhejeje ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imi- imitahe y'agasakisaki itabaho sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko mu byo kuba- kuburagizanya bitarimo hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati iyo umwungera kubiswe intama ziri zica ziruka Hama mo haduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ibikorwa bibandanye mutabazi ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibutoranya ico umuntu ari igihe icyo ari cyo cyose ubutungane bukora igihe icyo ari cyo cyose bataravye amatora murazi yuko ntazava wifata ngo jewe ndi umukuru w'umugambwe ngo ngo prokire canke ngo ngo peje ngo nawe nyiri kosa ngo ntantumako ngo canke nkiketse hoya aragutuma ko nawe uri umukuru w'umugambwe gute nahoba urinde ahubwo we irinde kugwa muri ayo makosa atuma bagutumako wirinde gushaka gushamirana gutera amajambo adakenewe canke mabi n'ibindi n'ibindi nahandi ho ubutungane buzoguma bukora abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyiyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intara ya kirundo akavuga ko mwene iyo myiyerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
jean bosco urakoze noneho tujye mu rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge rwategetse igifungo cy'agateganyo cy'iminsi mirongo itatu ku munyamakuru focus ndayizera na bagenzi be bareganwa cumi na babiri baregwa iterabwoba ni inkuru ya sumutakaboyi mu gihe cya saa munani n'igice nibwo umunyamakuru focus ndayizera nabo bareganwa cumi na babiri bari bageze mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge abacamanza bavuze ko bahisemo gutira icyumba mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuko aho bakorera mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ari hato hatari gukwirwa abantu benshi bari baje kumva isomwa ry'urubanza umunyamakuru focus ndayizera na bagenzi be binjiye mu cyumba cy'urukiko bambaye imyenda yabo isanzwe bose bambaye kambambiri mu cyumba cy'urukiko harimo abo mu miryango y'abaregwa ku ruhande rw'umunyamakuru wahoze akorera radiyo bbc y'abongereza mu cyumba cy'urukiko hari haje nyina umubyara bashiki be ndetse n'umugore we mu baregwa bose hari abavandimwe babo baje kumva imyanzuro y'urukiko dore ko urubanza rwabereye mu muhezo nubwo uru rubanza rwaburanishijwe mu muhezo itangazamakuru ndetse n'abo mu muryango babujijwe kwinjira mu isomwa nibwo bwa mbere humvikanye mu buryo burambuye icyo umunyamakuru focus ndayizera na bagenzi be bakurikiranyweho umucamanza yavuze ko focus ndayizera yagiye agirana ibiganiro kuri telefoni n'umunyamakuru kasiye nta muhanga uherutse gutoroka gereza ya mpanga urukiko rukaba rwavuze ko ubu aherereye mu gihugu cya mozambique umucamanza yavuze ko nta muhanga kasiye yagiye agirana ibi biganiro na ndayizera ndetse n'iri tsinda rinini ryashyizweho rigamije gukora ibikorwa by'iterabwoba umucamanza yavuze ko nta muhanga yasabye focus ndayizera ko yashaka abantu bakora ibisasu bizaterwa ahantu hanyuranye harimo ibikorwa remezo ku ikubitiro ibyo bisasu byari guterwa ku bigega bya esansi ku byuma by'amashanyarazi byari guterwa nyabugogo ndetse no ku kigo cy'urubyiruko cya kimisagara umucamanza yavuze ko abaregwa bose babajijwe bemera icyaha ndetse bavuga ko bari kumara gutera ibyo bisasu bagahita bahungira mu gihugu cya uganda umucamanza yavuze ko muri iri tsinda harimo n'abashakaga kujya mu gihugu cya uganda kwinjira mu gisirikare cya nta muhanga kirwanya leta y'u rwanda umucamanza yavuze ko abaregwa bari bemerewe na nta muhanga kasi amadolari ibihumbi bibiri magana atanu ariko bafashwe amaze kuboherereza magana atanu mirongo irindwi yo kuba batangiye urukiko rwavuze ko abaregwa bose bemeye icyaha kandi bakagisabira imbabazi ndetse bagasaba ko bafungurwa bagakomeza gukurikiranwa bari hanze umucamanza yavuze ko abaregwa bose hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha kuri focus ndayizera umucamanza yavuze ko yemerera icyaha ko yavuganye na kasiye nta muhanga inshuro eshatu kandi ko ariwe wakiriye izi ntambi bagombaga guturitsa aho bari bagiye bahitamo hirya no hino mu gihugu umucamanza yavuze ko focus ndayizera yafatanywe izo ntambi azishyiriye mugenzi we bari kumwe muri uwo mugambi witwa karangwa umucamanza yanavuze ko hari ibiganiro focus ndayizera yagiranye na nta muhanga kuri whatsapp nubwo umucamanza yavuze ko mu iburanishwa ryabereye mu muhezo focus yemeye byose aregwa avuga ko yasabye imbabazi inzego zose z'ubuyobozi ko yari yashowe mu bikorwa by'ubugome byo gushaka guhungabanya umutekano w'u rwanda umucamanza akavuga ko nubwo yasabye imbabazi ariko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome ndayizera kimwe na bagenzi be basaba ko barekurwa bagakurikirana bari hanze kuko bataruhije urukiko bemeye ibyaha mbere banavugaga ko baramutse bari hanze bafasha ubutabera gukomeza gushakisha n'abandi bakiri hanze bagafatwa nubwo baregwa uko ari cumi na batatu umucamanza yavuze ko koko bemeye ibyaha mu iburanishwa ryabereye mu muhezo ndetse bakagisabira n'imbabazi umucamanza yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome ko baramutse barekuwe bashobora gukomeza umugambi wabo mubisha umucamanza yanzuye ko abaregwa bose baguma muri gereza iminsi mirongo itatu abaregwa babwiwe ko bafite iminsi itanu yo kujurira nubwo nta n'umwe wigeze avuga ko azajurira umunyamakuru focus ndayizera n'abo bareganwa bose bavuka mu murenge wa jari mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali bivugwa ko bose uko ari cumi na batatu basanzwe baziranye na kasiye nta muhanga bamwe biganye mu mashuri abanza abandi bakaba bari baturanye ku musozi umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u rwanda mbabazi modeste yari yavuze ko ibi byaha ndayizera akurikiranyweho by'iterabwoba biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri asumuye ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika dusubire mu burundi aho leta yafashe icyemezo cyo kwambura impushya zo gutwara abatwara ibinyabiziga igihe bakoze amakosa bo birabahangayikishije remonze imana araduha ibindi bisobanuro ko tutigeze twumva ibihano bitegekanijwe ku bapolisi bazokora amakosa
musa bugabo aserukira abatwara ibiduga binini binini anegura itegeko nshikiranganji riza kwaka abatwara ivyuma bakoze amakosa mw'ibarabara kuko ataco rivuga ku bapolisi bagize amakosa kandi bihora bishika uyarongoye abakoresha ibiduga binini binini yibaza ingene iryo tegeko rizoshirwa mu ngiro mu gihe hari ibikibuze akemeza ko hashobora kuba akarenganyo gakomeye kuko abapolisi bazobikora uko babishatse muri iryo tegeko urazi ko bategekanya ibintu bipima uwo muvuduko najya amatoroshi none nk'umuntu agufashe akabwira ko ari kuriruka nta toroshi afise akoresha yomenya gute umuvuduko mu gihe igipimo ataca afise uno mwanya ntimuzohari azakubwira ko agize amakosa ugira iyo peve urabye nko mu gisagara ca bujumbura ibisabwa mu itegeko ugiye kuri tere ivyo ntibiriho niyo uvuga vy'amare bisi aho imodoka zihagarara ivyo ntavyo ivyapa vyerekana aho zihagarara ivyo byose ntavyo mugabo ingingo urumva ko ziteza gufatwa ivyo byose bituma yuko umuntu yoba birenze yofatwa mu mabarabara atabiri iryo tegeko ryemeza ko utwara ivyuma akoze amakosa azokugwa amanota ayo manota heze azoca yakwa uruhusha rwo kugendesha ivyuma hari amakosa azotuma uwutwara icuma uruhusha rwiwe ruhagarikwa mu kiringo kanaka aho naho akaba azoca asubira gukora ikibazo inyuma y'umwaka kugira asubire kuronka urwo ruhusha hari n'igihe uwutwara icuma azokwakwa burundu uruhusha yari afise Karori Nirampeba umunyamabanga w'ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu wa Trabu abona ko iryo tegeko rije gusasira indavi giturire e, e, hariho abapolisi bamwe bari mal intentionniste je peux le dire nahasanga ibintu by'iwawe bikwiye oriye yo kugira avuga ati uyu muntu uko afise ibikwiye kandi atari na benshi babifise ahubwo ugasanga ariko arashishitira umengo ariko arakuronderera ayandi makosa kugira aronka aho agufatira guhane e, aba bantu bacu turazinanye abonye yamucakiye aravuga ati jewe nihako baja kunkuraho aya manota mirongo ibiri ejo ngo bazonya ko uruhusha reka ndaba ukuntu e, tuvugana ugaca usanga e, ahubwo bishobora kuba uburyo bwo kugira ngo havemo ivyo gutanga igiturire ku makenga y'amakosa akorwa n'abapolisi uwurongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara arahumuriza roger bankibigwira avuga ko iryo tegeko rije ku neza y'abatwara ivyuma naho yemera ko hari abapolisi bakora amakosa muri ico gisata polise nibyo turabantu turashobora kwihenda turashobora gukora amakosa nk'abandi kandi washaka ikosa rikoze umupolisi rica rigira tashe nini gusumba iry'ubusanzwe mugabo nabahumurije nagira asubire n'abahumurize ibi bintu byaje ku neza ya mwebwe bene imiduga mwebwe abashoferi ku bijyanye n'ibikoresho eka n'ibibanza bikenewe kugira iryo tegeko rije mu ngiro uyarongoye iby'uruja n'uruza aremera ko ari ikibazo nahavuga ko leta idakora kugira igitorera umuti iryo tegeko nshikiranganje rizoja mu ngiro inyuma y'amezi atatu rije gushyira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zisanzwe ziri mu itegeko rigenga uruja n'uruza mu burundi ibujumbura remonzimana ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika ejo twababwiraga iby'urukiko rukuru ruri mu mujyi wa karlsruhe mu budage rwasheshe igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itatu ku munyarwanda mu rwandashyaka inyaso wari perezida wa fdrr ariko urukiko rwagumishijeho igihano cyo gufunga imyaka umunani musoni straton wari wungirije mu rwandashyaka ku buyobozi bwa fdrr baregwa ibyaha by'intambara mugenzi wacu placide magambo amaze kubivuganaho na metre innocent twagiramungu wo mu rugaga rw'abavoka rw'i buruseli
bamuregaga ibyaha by'intambara crime doge ariko urukiko ruvuga ko bagomba kongera mu buryo bamurega ibyaha bya bya crime contre humanite byibasiye inyoko muntu ariko bakavuga ko nawe hari hari ibindi bibazo babonyemo bijyanye n'ibibazo bya byo gusemura bakavuga ko hari n'ibindi bamurega nabo bavanamo bagomba kongera kuvanamo ku buryo ntawamenya urukiko zongera ku kuruca niba rushobora kuzagumisha buriya kintu cyangwa ntuzayizamu cyangwa ntuzayigabanya kuko mu byo mu byatumye babyanira babisesa harimo bimwe biri favorable kuri mu rwanda shyaka n'ibindi bimugusha mu birumvikana ibyaha aregwa arabyemera cyangwa arabihakana arabihakana kuko avuga ko ibyo byaha ntakerekana ko ari fdrr yabikoze habayemo ibibazo bikomeye cyane muri runo rubanza kubera ko urukiko rwagize ibibazo byo kubona abatangabuhamya ni muri rwego rero abiregwa ariko akavuga ati ibyo byaha nta nubwo mutanga ibimenyetso byerekana ko n'ibyo byaha fdrr yaba yarabikoze nkeka ko wenda ko bagiye kurusubiramo tuzagerageza kubiyungurura wenda bikagaragara kurushaho nk'uko mbere byagenze kubera ko runo rukiko rw'ikirenga rwo mu budage rwavuze ko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane bya porosedire fdrr ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu karere kandi ikora ibyaha ndengamipaka ese ibi bintu murabona kubiburana kugira ngo abe yaba umwere bizamworohera mu ntangiriro ubundi bamuregaga ibyaha bamurega ibyaha makumyabiri na bitandatu bavuga ko ari ibyaha byibasiye inyokomuntu bakamurega ibyaha mirongo itatu n'icyenda bita ibyaha by'intambara icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere ibyaha byose bari barabihanaguye ni ukuvuga rero ko ubu ngubu mbona ari okaziyo abonye ari ubundi buryo abonye yo kugira ngo niyo makumyabiri na gatanu y'ibyaha bamurega yari isigaye abe yakongera habe hari ibyavamo cyangwa se byose kubera ko ntabwo ari we mu by'ukuri ugomba kwerekana ko ibyo byaha atabikoze ahubwo ni ubushinjacyaha bugomba kwerekana ko basirikare be yari ayoboye kuko ntahakana ko yari umuyobozi wa fdr icyo nacyo ni ukukivuga nuko ntabwo ahakana ko yari umuyobozi wa fdr ariko aravuga ati ibyo byaha murega fdr ntabyo yakoze nta kimenyetso muzana cyerekana ko abasirikare bacu aribo babikoze ngo murerekane komandoma y'aba mu bayobozi ba fdr b'abasirikare baba barabikoze kuba yiyemerera ubwe ko yari umuyobozi wa fdr kandi noneho ukaba ubona ko muri porosedire hasa n'ahagaragaramo ibibazo kuba ibi byaha byose byamuhanagurwaho ni uko yaba ari umwere cyangwa se ni intege nke z'ubucamanza harimo ikibazo gikomeye kuko ikibazo cyo kuvuga ngo fdr ni umutwe w'iterabwoba ni ikibazo cya politike ntabwo ari ikibazo cy'amategeko nakwita ko ari ikibazo jiridike ibyo byaha byabayeho bagomba kwerekana ibimenyetso niba byarabayeho ni fd ni abasirikare ba fd bikoze ntabwo byakozwe n'indi mitwe ibyo ngibyo bakabitangira ibimenyetso ni ikibazo gikomeye cyane rero buriya noneho mu gihe inyasi mu rwanda shyaka yaba ahanaguhiwe ibyaha kuko nabyo muvuga ko bishoboka ashobora kuba yasubira mu buyobozi bwa fdr ibyo byaterwa n'icyizere abo bari kumwe muri fdr bashobora kuba bakimufitiye muri iki gihe cyangwa se niba babona agifite ubushobozi bwo kuba yakora izo nshingano zo kuyiyobora ariko ndumva aramutse abivuyemo ari umwere byaba ari byiza cyane birumvikana no kuri fdr kubera ko ibyaha bisa nk'aho bayirega yaba nayo ibihanaguweho
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu rero yari metere twagira mungu innocent waganiraga na placide magambo ku rubanza rwa murwanashyaka inyatsi wayoboraga fdr urubanza rubera mu budage noneho siporo rero mu rwanda baritegura umukino wo kwishyura hagati ya mukura na el hilal obeyide muri kimwe cya cumi na gatandatu cya caf confederation cup turi kumwe na jean claude mu jean claude mumbabarire munyandinda munyamagana munyandinda nuko jean claude we wiriwe neza amwiriwe neza amakuru ya gitoma umbabarire ko nabanje kujijinganya hagati ya munyandinda na munya na munyamagana turasa nkaho twikiranwa nta kibazo cyane burya amazina yose ni kimwe yego ndagushimiye nuko rero el hilal obeyide yageze si butare
yarahageze ndetse yanakoze n'imyitozo kugira ngo imenyere ikibuga nk'uko amategeko ya kafu abivuga ni ukuvuga ngo rero nta yindi ntumwa guhera ejo isaa cyenda n'igice kuri stade huye i butare umukino wo kwishyura utazaba woroshye cyane cyane ko byanze bikunze ikipe ya mukura igomba gutsinda kuko iramutse inganyije ku mubare w'ibitego ari wo wose urenze zeru ikipe ya mukura yaba isezerewe irasaba gukora biseranse cyangwa se ikinyuranyo kubera ko mu mukino wa mbere baranganije zeru zeru niko bimeze baranganyije ubusa ku busa bivuze ngo mukuru igomba kwitabaza cyangwa se kubyaza inyungu ko iri mu rugo abafana bayiri hafi abafana banaje ari benshi babyemeje bavuga ngo ikipe yabo igombe bayisunike bayisunike bageze kure hashoboka ni ukuvuga ngo rero birasaba igitego bitabaye ibyo bikaba ubusa ku busa nanone hagomba kwitabaza amapenaliti ariko mukura n'umutoza wayo hari ingingo francis ntabwo bifuza ko bageraho barifuza gutsinda hakiri kare kugira ngo batiteze ibibazo gusa icyizere kirahari cyane cyane ko no mu mukino ubanza cyangwa se mu cyiciro kibanza mu majonjora y'ibanze nabwo bari bagiye muri afurika y'epfo banganya ubusa ku busa n'ikipe yo muri afurika y'epfo free state stars yaho hanyuma bageze i butare igitego kimwe ku busa nicyo cyatumye ikipe ya mukura ikomeza abantu be baravuga bati uko byagenze muri mace ibanza bishobora no kugenda gutya kuri iyi ntera ya kimwe cya cumi na gatandatu kirangiye jean claude munyandinda urakoze cyane ubwo rero uwo mukino uzawudukurikirira uko bikwiye urakoze wikendi nziza murakoze namwe mu burundi ho mu mpera z'iki cyumweru hazasozwa ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri basketball turi kumwe na evariste nziko banyanka evariste wiriwe neza
wiriwe neza tomasi nuko rero iyi mikino murayitegura gute
iyi mikino uko yiteguriwe ni uko urwo rukino rwa nyuma ku ruhande rw'abigeme n'abagabo izo nkino zose zibiri zizobera mu gisagara cya gitega aho umukuru w'igihugu rero yiteguriye gutanga igikombe cyamwitiriwe muri ino shampiyona y'igihugu ya basketball ni ukuvuga yuko rero ku ruhande rw'abagabo hazotana mu mitwe umugwi dinamo n'umugwi urunani yose y'ubujumbura kuko yakuye mu ihiganwa imigwi yose yari yavuye mu gihugu hagati ku ruhande rw'abigeme naho hazotana mu mitwe kandi bercostar n'umugwi gazelle yose ituruka mu gisagara cya bujumbura ibikombe bibiri rero ku bigeme no ku bagabo umukuru w'igihugu ubwe ku giti cye niwe uzabibahaye ibyo bikombe
yego ntibazobitanga kuko ni igikombe cyamwitiriwe muri ino shampiyona basiketiboro ku rwego rw'igihugu ndagushimiye cyane evariste nziko banyanka rero ubwo ngubwo nawe iyi mikino uzayidukurikirira kimwe ndetse n'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere urakoze cyane
ndabashimiye namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye byimazeyo amakuru mwagejejweho na fideli niyo ngabonaho kuri mikoro mwari kumwe na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu wikendi nziza murakarama